Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله غرغرت ربي قداتين سجنتا قويا كميسا قبلني دهن نجر سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنف دهيسن
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وبعد قبر التربي لقيفتوتا هردفوتا راديو نور الهدى يا إيقتوتا ديبي بروغراما خيسني آه، dhaaddacha jaalalaatiif riqicha sunnaadha. Deebii isaan iyyannatan teessanii akka armaa gadiiti. Waaquluu wabillaahi tawfiiq. Bismillaahi arrahmaani irrahiim. Arraga eh, ta warra riqicha sunnaati. Wadigaa riqicha sunnaa kun gurbaan fuudhinii fi intalan heerumini eh, waan ramadaanni as dhihaateef jecha akka waan gartee gaafii warra riqichaa tunii walitti dhaabbachaa deemaa jirtu fakkaatti walumaa galattuume dhiiroo maal ja'a ha duraa gaafataan. E gaafataan kun akka ijoo obboleessa keenya ani hedduu nama dheebuu qabu bultii ijaarrachuudhaaf jecha. Maaliif jiruun gartee nama kophaa jiraatu qoban dalaaxee jedhan kana jiruun sa'a azaaba. Garuu rakkoon harkaana qabdu obboleessi kiyya kanarra guddaa hangafni abbaa kiyya takkaawu haadhatiyya hin fuune. Aadaa gosa teenyaatti, aadaa ganda keenyaatti gurbaa dura fuusi, guddaa fuusanii xiqqaa fuusisan. Hamma gurbaan guddaan fuudhu xiqqaan taa'uu qabu. Intaltilleen akkasuma hanga gartee xiqqoo guddoon heerumtu xiqqoon heerumuu hin qabdu. Yaanni kun mee isin biratti akkam fakkaata? Akka hukmi shari'aatti maal jettaniin? Yoo dirqamuma gartee shari'aa islaamummaa keessatti gurbaan guddaan fuudhu malee xiqqaan harka maratee taa'uu qaba. Jechaan ka jirtu taate dirqama kiyya obseetiin hanga inni fuudhu taa'ee eege. Yoommoo gartee shari'aa keessa hin jirree ka aadaa taatu taate karuma gartee tahuun aadaa gartee badduu shari'aa islaamummaatiin wal jidduu tana cabsee bultii ijaarrachuudhaan fedha. Ammoo deebisaa keessa hin eeggachaa jira. Yaa obboleessa keenya ka islaamaa siifii fakkaataan ta'etilleen wanni hukumii shari'aa islaamummaa keessatti beekuu qabdan intalti takka yoo gurbaan tokko yoo fuudhage gurbaan tokko fuudha fedhe obboleessa guddaa yoo qabaate kamma dura gartee hin fuudhin yoo mataa ifiitiif dandeeytii qabaate fuudhuuf abbaa saallitii fi adeeraa fi obboleeyyan illee ergachuun mirga isaatii miti dandeeytii qaba. achi garagalee ifumaa sigalee mataa ifiitiin illee dhaqee warra saniin intala naa kennuu naa kennaa jechuudha dandeenya. Heera hawaasummaatiif malee abbaan kee si dura deemuu qaba adeerri si dura deemuu qaba obboleessi si dura deemuu qabaan dirqamaa miti ammoo aadaa hawaasaati. Nabiin keenyaliin alayhi salaatu wassalaam gaafa dura fuudhan akkasumatti adeerrisaa eh, Abu Xaalib dura deeme duuba. Dhaga'e obboleessa keenya. Eh, Ati dandeettii yoo qabaatte, dandeettii teetii yoo fuudha feete, fuudha keetti fufi. yoo ammoo nama abbaa wajjiin carraaqaa jiru hagartee abbaa fi eeggatu Kawaa- nafaqaanti waa cufti abbaa keetirra jiru irra hedduu warra baadiyyaa abbaa foosisaa abbaan kee si foosisuun dirqama isaati. Ilmaan isaa keessaa tagartee kaa abbaa kiyya gartee ani fuudhaan fedha je xiqqaan ju'uu guddaan ju'uu nama fedhinnaa isaa gartee mul'ifate abbaan fuudhuun eh, isarratti dirqama. Eh, Shariyaa islaamummaa keessatti hamma gartee guddaan fuudhu xiqqaan harka maratee taa'uu qaba jechuun hin jiru. Akkuma san intalti dhalaatiis yoo gartee qaadhimaan dhufe intala xiqqoof dhufe hireen isiidhaa dabarsuu hin qaban amma guddoon heerumtu jedhanu. Akkuma uummanni arabaatuu ju'u azzawaaju hadhun wa nasiib jedhan. Eh, Duuba gaha namni tokko hogga gartee haala amalaas haa ta'u uumaa fuulaatiis haa ta'u homo fedheefuu haa ta'u xiqqoodhaaf yoo qaadimaan dura dhufe wanni gartee guddoo qalbii cabsaanuman jiru hireen isii hara jira rabbiin isii dhaqqaba. Kanaaf jecha abbootiin gartee dhiiraa abbootiin dubaraa rabbiin akka isiniin jiru وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ربين dhiirateeysaniis fuusisa dhalaateeysaniis heerumsiisa hoggaju bakka tana keeysatti guddoon dura heerumuu qabdii xiqqoon afachuu qabdi jechuun hin jiru gurbaan guddaan dura fuudhuu qaba xiqqaan harka maratee taa'ee eeguu qaba jechuun hin jiru rabbiin kan murtii godhe akkana ayata kana yoonii fi bal'inaan tafsiraa wajjin laaluu feetan suuratu nuur ayata soddomii lamaa dheqa laala. akkuma san nabiin keenya jeleen akka ije alayhi salaatu wassalaam hadi'a sahii keessatti abdallaa ibn mas'uud rabbi sarra haa jaalatu odeysa keessatti nabiin keenya akka ije alayhi salaatu wassalaam yaa macashara shabaab man istataaca minkum ulba'a falyatazawwaj laan nabiin rabbi yeroo labsa kana dabarsu yaa dargaggooti asuma keeysa jirti yaa shamarran namni isin keeysaa gartee dindeeytii fuudhaa qabdan dhalaa taatus sagartee yeroo san keessatti hir- heerumuudhaaf qophii fedhinnaa qabdan maal jechuun falyatazawwaj haa fuudhu isin isaa heerumtu jechuudha. Nabiinis as keessatti intalti guddoon dura heerumuu qabdi diqqoon eeggachuu qabdi jechuun hin jiru. Gurbaan guddaan fuudhee xiqqaan harka maratee taa'uudha qaba jechuun hin jiru. Aayanni quraanaatii fi hadiisni hullachuutu wanni inuu kan duree namni tokko fuudhuu fedhuufitti heerumuu qabdus dhiiraa fi dhalatti odoonii fi gartee guddaan jiruu xiqqaan hin fuudhu jechuun aadaa baddu waan islaamummaan gartee waldidaa ummanni keenya irra wayyaa waa barachaa deema kopheen irra deemuu qaban aadaa badduu shari'aa wajjii wal dhoytu. Akkuma san gurbaan guddaan namni kun namni kun fayyattis wal dabra fedhinnattis wal dabra nyaatatti wal dabra dhugaatti wal dabra fedhinnattis wal dabra shaawwatti illee wal dabra si gala namni tokko gartee dhiira qabbanooytu jira Dhal- dhiirti- dhalaan gariis akkasi tanaaf jecha namni gartee tokko fedhinnaan keessaa dhufte wanni isa dura dhaabbataniif hin jirtu duuba. Eh, Musliimni hogguma takka dhiiraaf dhalatti ajaja rabbi hojiirra oolchan ammoo aadaan badduun gartee eh, shariyaa islaamummaatiin wal faalleessitu qoshaasha darbamuu qabdi. Tanaaf bakka tana dhaamsi nuti dhaammannu ulamaa inteenya du'aanni keenya bakka jiran cufatti ganda cufa keessatti manguddoo eh, biyya keessaatiin gargaarsifatanii aadaa akkanaa tagartee dubraa fi dhiira qarxam godhaa jirtu tana akka gartee irra jetanii shari'aa hordofan isaanitti dhaammanna walumaanuu warra gartee jecha rabbii hordofuu rabbiin nu haa godhuu obboleeyyan keenya. Gaafin itti aantu ijannaan itti aantu warruma riqicha sunnaati gaa rabbii walitti haadhabu warri gartee gurbaa fuudhuu fi intala heerumtu. Eh, Akka jettu obboleettiin keenya tuni ani gartee barattuudha barnoota irraan jira wanni an baradhus waan wallaansaati lilmee curfa nama godhan tana haa taatu ee gartee doktor tahee eh, akkuma san gaa nama warra wallaanu haa ta'u walumaa galattuu ani waan wallaansaatiin barachaa jira. Ammoo kanumaa wajjin duuba eh, rabbiin hedduu na urgeesse anaa tana. Kadeemu kadeemu siin fuudhamu naan ja'a. Jaarsa qabdaallee ja'anii barnan gaafatanii. Nama tokko odoo baraturaa boodarraa odeeffataniiti nama dhufan. Namni kun inumaa bara. odoon qaadhii maallee qabaadhee nikaallee qabaadhee akkaan waaniin ani inni kun yoo inni gartee inni kun naa ta'e nikaasan firraa buusee isa heerumutti na gaafata. Duuba tanaaf jecha yeroo namni na gaafatu cufaa'u obboleessa ani barnootattiin jira. Hangaan barnoota kiyya xumuradhu waan heeruma jaan gurraan dhageehuun fedhuun ja'an. Duba taanaaf jecha ani gartee hiree na dhuftu kana hularraa firraa deebisuun wanni rabbiin bakka tanatti ani borwarraa gaafatamtu ni jirti. Haa ta'u walumaa galattu ani gartee odumaan gartee yaada koo kana isinirra fidadhu du'aa ta'e isinirraa hin hoonga'u kadhaan gartee rabbi naa kadhachuu isinirraa hin fedha. Obboleettii ta'e ati siitu if beeka. Du'aan gartee nuti sii goonu hamma dandeessutti islaamummaa ta'e qabadhu diin jabeeffadhu eega gartee hangaan xaraatii xumuradhu fuudhatti hin jarjaru jette if eeguun sirratti haa jiraattu. Dhiira cufaa wajjin haasawiin wajji kafaltee wajjin taphatiin if qaleessiiti diin keetirratti ifadhuuti duuba hamtuuraa rabbi si haa tiisu nullee rabbi sii kadhanna ka qabu ka rabbi sodaatu kadiin qabu salaata shanan gartee kalafa hin buufne rabbiin ka gartee si tiisu ka si quba qabaatu ka si tajaajilatu siif ilmaan keetiis rabbiin laaftutti hoggo'atii xumuratte siin haadha qabu siin jedha. Haa ta'u obboleettiin teenye duuba du'aa boodaan yaada sii kana irratti deebisaa nurraa eeggatti. Obboleettii teenye wanni siin jennu shari'aan islaamummaadha dhiiraa fi gartee dhalaadhaas kara fuudhaatti jarjarutti hafti. Dhiiraa fi dhalaas hatattamaan gurbaa fuud intala fuudhitti nama hafti. Jara keenya dhiiraa fi dhalattis bakka jirtanitti namni ganamaan fuudhuun faayidaa guddoo keessa jira. Ta duraa fayyaa namaatiif. Ta lammeessaadhaa namni yeroo dubrummaa dardarummaa waa hedduudhaatu isa mudata karaa adda addaatiin. Tanaaf jecha ganamaan heerumuun fuudhuun fedhinnaa shahawaa shayixaanaatis sirra hulaan cufamte. Namni gartee ija sibba baasu ka gartee ija sin mummuruu fi kasi kajeelus adaba sirraa godhate. Karaa kaaniin bar intalti takka ganamaa yoo heerumte odoon dhaabbanne ilmoon sii isii wajjin kophee uffattee huccuu uffatti hogga karaa deeman obboleeyyan fakkaatan. Haati fayyaa dhabdu manaan dhaabbatti. Gurbaan hoyoo ganamaan fuudhe. ilmi isaa barru duma abbaan arihu qabu dheessu bahu ilmi isaa wajjin kophee uffatee wajjii wal cinaa deemanii bakka silaa gartee inni waa godhu cufa abbaa taa'inaa godha ja'a duuba bira. Duuba ganamaan bultii ijaaruun hamtuu saala fiillee hamtuu irraa eeguudhaaf bakka hin fakkaanne irraa mul'achuuf adaba gartee foonii fi heerumni nama godha. Duuba ati immoo qaadhe maalee sii dhudhuufu kana ofirraa dhorkuun kee nam yoo nama garta heerumtuus dandeeytii qabu heerumee qaraatiis qara'uun dandatti nama aamanu yoo taate dandeeytii odoo qabdu yoo niifi kadeebiftu taate dilooytu takkitii tana beeke maaliif nabiin rabbi man istaxaa'a jebar amma dubbiin sii galte ammoo yoo niifi ati nama ta duraatti odoon qaraa odoon gartee qara'u yoon heerume namni gartee na tajaajilu hin jiru kana gargaaru hin jiru jechaan kawaasee dhagamu ta'e karaa kaaniinis fedhinnaa lubbuutiyyaa harkaa hin qaba shaawaan sheexaanaa natti hin taphattu ifiin danda'e yoo jette shari'aan itti isin dirqitu fuudhatti dhiiraa fi dhalattiis murtaa murtiin namni gartee shahawaasaa adabatti godhee ija isaatiin bakka malee hin mul'anne ka waan gartee fedhinnaa isa kaasuu sin lallaalle akkuma san waan fedhinnaa isa kaasuus nyaachuun guddifne karaa kanan karaa cufaan soomanaanis gargaarsifachaa hamma mudhii isaa jabeeffatuu yoo booda'aane ka if danda'u rakkoon qabu dhiiraa ilaalattiis. Garuu ammoo keessaahuu dhiira irratti yoo dandeettii qabaate fuudha diiduun fuudha booda'aan sun isarratti dhorka. Duba tanaaf jecha walumaa galattuu bala barataan dhiiraatii fi dhalaatiis akkuma jenne kanatti yoo lubbuu isaanii tiisuu ka danda'an taate homa rakkoon hin jiru. Yoo ammoo lubbuu fi firra sodaatan namni kun wal dabra namni kun halkanuu guyyuu qaama dhiqatu jira hamanaamaan shayxaanitti dhufe tanaaf jecha fedhinnaa keessatti namni waa wal dabruuf jecha dafee fuudhuun daftee heerumuun barbaachisaadha warri kanaa kun. Mee gaadhiiroo arraan tana hoo isaanuma immoo eenyuutu as dhiyaachaa jiran fakkaata. Ammallee warruma riqicha sunnaati. Akkam jaa kunoo akka jiru obboleessi keenya kun ani biyya Awurooppaatiin jiraadha. Umriin tiyya arraan tana yoon xiqqaadhee soddomuma ja'a. Hanga arraan tanaatti bultiin jaarre. Wanni bultii jaaruu na dhoorkis dhoorkee maali obboleessi keenya hin dhibsine. Garuu walumaa galattu bakkiin ani jiraadhu biyya Awurooppaa ta'u wajjin caayaa gartee bakka dardarri gartee Islaamaa kan saba adda addaa argamu ummata kanaa wajjin jiraadha. Duuba gaafanuma keessaa tokko obboleessi rabbii tokko lafaa ka'ee haalaa fi amala kiyya gartee isa jaalachiiseetuma odoo gosummaa fi gandummaa fi sabboonummaa fi kana jalan deemin. ati boo arrarraa eegalee ani obboleettii tiyya sii kenne naan jee. Obboleettiin isaa tun eessa jirti biyya jirti. Duba yeroon dubbii tana dhagahu gammachuu fi rifaachuun narratti wal lolte taniin irraa qabadhu wallaalee duba. Odumaan gammaduutiin kareeffadhu ta'e jechuudha. Walumaa galattu eega gartee inni kana naan jee arraan tana amata guutuudha. Garuu ani intala tana dura isaaf deebisaan goone. naa taate hin taanillee hin jenneen. Wallee nama warra magaalaa fakkaata. Warri magaalaa kun heeraa fi seera gartee fuudhaa kanan beekanii silaa alla maganillee ni jaan. Duba uummanni inni an gartee obboleessi keenya kun kan obboleettiin haa kennu kun aadaa isaanii keessa namni tokko intala takka yoo abbaan kenne adeerri kenne obboleessi kenne intalamti tun qaadhimamte jennaan hanga namni san awwaan sanirraa oole jaanu guduunfaa namarraa ni kan nama biraatirra. duba tanaaf jecha eega obboleessi keenya akkana nuun jee kun ama tokko yeroon dabartee jirti. Waan kanarraa oolees hin jenneen. Intaltinis qabamtee jirti amata kana guutuu. Ani immoo wanni inni usee isa kana dubbachuu dhabeef intalti tuni intala tana agarre. Soorumaan arke malee isii tan agarre akka shari'aattis hin laallanne jechuun na ussisiise. Tanaafiin qaanfadhe duuba waa jechuu. mee maal naa dhaamtanii yaa obboleessa keenya kun yaa obboleessa keenya islaamaa dhagahe ati hedduu rabbiin sirratti qanani'e ta duraati wanni rabbiin sirratti qanani'e islaamummaa si jaalachiisee hawaasa muslimaa tokkotti galtee isaanii wajjiin jiraachuun waan hedduu nama gammachiisu. Sababaa islaamummaatii fi jaalala rabbiitiif jecha namni tokko saba keen tahin fedhee saba keetiis haa ta'u obboleettii isa hadiyyaa sii godhe. Kana boodaan suuraa si garsiise. Tun amma gaa maali jechuun hadiyyaa rabbiin sii mana taa'u oofee hulaa si dhodhooyitee sitti dhufte hadiyyaan tuni odoo ati hin barbaadin manguddoon ergatin kan lookoon geessin rabbiin sitti fide bakka jirtutti. Wallee obboleessa keenya ati kaan natti mul'atutti ijoollee magaalaati. Odoo warra magaalaa ta'uu baate warra baadiyyaa taate warri baadiyyaa aadaa qaba. baadiyyaa odoo taate wanni sirra jiru maali? Manguddoo ergattee biyya silkii gootee lafa kanaa akkanaa warra akkanaa dheqaati intala kanaa takka gartee naaf laala taraa dura dheexan tana numa laalaa isaanii wal baradhaa miciyyoo naa laalaa jechuu sirra ture. Isaanis hogga dheqan yoo gartaa gurbaan akka dheexanitti nukumanaa godhaa lookoonaa geessaa jechuu baate manguddoon hogga dheexee arra waan dhufneef isin barachuu intala gartee qaadhima gurbaan keenya qaadhimate laalu hoggaanii fi waan agarree fi waan isin irraa dhageenyeen achi deebine gurbaafimne booda ulaagaa guuttanneeti qaadhimachuudhaaf isin dhufna jedhanii biraa deeman ammoo ati masilaa waan isirra ture obboleessa keenya. hoggaa hogguma inni obboleettii tiyya sii kenna jee suuraa si garsiise. Obboleessa ati biyya faranjii jirtaa bar. Arra imoo jira. Fidiyoo hedduudhaa jira karaa adda addaatiin. Intala odumachi teessoo intala silkiitti dhooytee imoodhaan laaluu dandeessa. Kunis irrina gartee tooftaa waan garanaa wallaaluu keettaati. Ammoo intala tana gartee amma tokko kana taa'uun keessi kuni intalataan akkanatti irraa usuun kee gurbaa kanaaf deebisaa dhabuun kee gurbaa kanaaf xiqqeenya. Intala gartee inni sii kenneefillee xiqqeenya. Nasihaan amma nuti si yaamnu maal dhaggeeffadhu obboleessa keenya. Amma ati waan dabarettuma dhiisi. Namoota sammuu qabu, ka diin qabu, ka gartee ka kabajamaa ka wajjin jirtan kanarraa nama lamaa fi si wajjin sadii biran kutinaa obbole gurbaa intala sii kenne kana dubbisi si ziyaaruu feenaa guyyaa kam guyyaa akkanaa jee namoota kanaa wajjin dhaqi. Atin dubbatiin duba obboleessa keenya kanaatu sirraa qaanfatee eega alabees gartee biyya kanaa keessa guddatee aadaa isin beeku duuba silaa hogguma sanuu gartee egaa akka aadaa teenyaatti allama ganillee namaan jaanii akkasillee hin jenneeni intala naa taate hin taanillee hin jenneeni amma tokkoon irraa usee duuba tanaaf jecha wanni sitti dhufneef akka gartee egaa innilleen kun isuma kana eh, dhiifama akkanaa godhu amma si galee dhiifama akkanaa godhu hayyama naarraa fuudhaa magantaanaatti seenaaf nu fidee haa jaaniini takka. Yoo feetes ati irraa hafi isaanuma ergi. Wanni amma si dhaqqabaa tokko tana. Yoo qalbii tee keessatti ati nama gartee hulaa meeqa dhadhabee jiru ta'uu baattee dhugumaan fuudhaa qadeemtu taate obboleessa namni biyya Awurooppaa jiru biyya feete deemuu dandeessa. Si gala bakka hojiirraa hayyama fudhadhuuti qajeelii intala tana. Dhaqiinsa kana keessatti warra keessan haadha abbaa kee foon kee rahima keetillee ni agartaa intalaas dhaqii ilaali. Yoo intala laaltee sii tahe sii taate hojiirra oolchite. Yoo hin taane laaltee as deebitee bakka reefu siin jennee manguddoo gurba geessite san gaafa dhayxee deebite booda haa taatu. Gaafa san booda haa taatu. Isatti garuu waan ati ibsin. intala takka abbaan odoo jiru obboleessi qaadhimuuf ni dandeenya malee kennuu hin danda'u. Kasii kenne obboleessa walumaa galattuu ga'a. Yoo obboleessi abbaan kan jirre ta'e isumaatu waliyyiidha. Duuba karaa gaariirra rabbiin si haa filuu siin jenna obboleessi keenya. Mee egaa iyyannaan har'aa toon ta'e eenyuuti ta warra dhaddacha jaalalaati. Mee eenyu warri dhaddacha jaalalaa obboleettii teenye takka akkam jirti dhiiroo. Akka jettu obboleettiin teenye tuni ani eegaan bultii jaaree amata shan dhaggeeffadha. Bakkiin ammaan jiru biyya Arabaati. Amala badaan qaba amala badaan qaburraa jettii obboleettiin teenye tun. Yoon hoqaaree jaarsatti aaree ifuma qabuu hin danda'u. Duuba wanni anjuu maal na hiiki. Abbaan mana kiyyaa hoo ajaa'ibaati intala tana maaltu aarsee intalti dhalaa takka kana lafaa kaatee na hiiki jettu. Fedhee waan isarra suuftu waan isarraa dhalaa wajji jiraachuu badii inni qabu haa ta'u takka akka fedhinnarraa dhabu haa ta'u wahuma fayyateetti fuudhalaan na hiiki wahumarra jetti. Amalli dhalaa kuni ni jijjiirama. Yeroo garaa qabduus akkas taati. Yeroo xuriin laguutti jirtus intalti dhalaa takka amalli isii ni jijjiirama. Jaarsi kiyya kun nama waan akkasii namaa beekuu miti. Duuba tanaaf jecha namni kun ammaan duraas na hiikeeti na garaa qabu na deeffate. Duuba amma gaa hiikkaantuun gaa bakka sadeessaa ta'uuf deemti beekadha. Siin deebisaa sharxii takkaan waan san hojiirra oolchuu qabdaa naan jee. Amma wanni kun waan isaan jidduu jiru waan isaa walirraa beekani. Maali suni? Gurbaa abalu ja'an sani yoo bilbiltee fi dubbiftee ati jaartii tiyyaamii si hiiki. isinis ta ajaa'ibaatii gurbaa dubbifte addaan galan amma turee baran hiikkaan siin jeesan suma sodaachisuufiin deemee akkana je'ee naan ja'a. Mee asirratti maal yaada naa kennitan jettii obboleettiin teenye tun. Yaa intala islaamaa dhage. Hawaasni muslimaa dhiiraa fi dhalatti hogga bultii jaarratan heera shari'aa islaamummaatiin wal qaadhimanii wal fuudhan. Akkuma san hogga wal dhiibaniis wajjin jiraachuu dadhaban arraanni isaanii walitti qaceeluu dadhabe karaan itti jallatan karaa sulhiiti araaramaati. Karaa kanatti yoonii fi dadhaban murtiin maaliree wal hiika. Wal hiikuun furmaata. Rakkoo jabaatte furmaanni wal hiiku. Hiikkaan tunis gosana qabdi, ulaagaa qabdi. Hiikkaan takkarraa lama sadii. gaafa tokko hiikee odoo baatii sadiin gahi yoo deeffate ni dandeenya. lammee isaa hiikee baatii sadii odoon gahee hiyyoonii fi eh, deeffate ni danda'a. Hiikkaa amma gaafa takkaasanii fi gaafa lamaatis eh, raaja'atu jechuu hin danda'u yoo iddaan dhumellee maharii haarayaan fi niqaa haarayaan deeffachuu danda'a. Fuudhuu danda'a jechuudha deeffachuu miti. Raaja'atu wanni ja'an deeffadhe wanni ja'amu waan iddaa keessatti ja'an. Eega iddaan baatiin sadii dhume intala takka ta gartee taraa duraa hiite niqaa haaraa fi maharii haarayaan fuudhuu dandeessa. wajjin jiraatte ammaa seeyitti hiikaa lammeeysaati. Arraas baatii sadii odoon geenye deeffachuu dandeessa. Yoo baatiin sadii dabarte niqaa haarayaa fi maharii haarayaan fuudhuu dandeessa. Sadeeysa hiite hiite sii forroobooti. Sii forroobooti. Haram callaa. Lamaan ammoo duraa san keessatti rabbiin axalaaqu marrataani harabbiin jiru akkasii beekadha. ammoo kasadee isaa irratti falaa taxillu lahu hatta laal falaa taxillu lahu min baadu hattaa tankixa zawjana gayra jedhe intalti dhalaa takka sadii hiikamnaan yoo isa kana malee naan dhalanni kajettu taate daftee heerumtee yoo sanii walii galuu baatte isa kana heerumuu dandeessi ammoo yoonii fi jaarsa kijibaa maallaqaan bitattee na fuudhii na hiiki hajettu taate kuni haraami. Walumaa galattu rakkoon guddoon bakka tana jirtu. Namni lama kabultii waliin jaarratu. Inni jaahila isiin jaahila diin irraa humaan beekan. Akkanumaa wajjin ulamaa irraa fagoo. Nama waa gartee diin irraa baratan dhiqanii waan gaafatan. Akkuma sammuu fedhinnaa fi diin rabbiitti taphatan heera shari'aa islaamaa kopheedhaan irra deeman. odoo ulamaa'in ollaa isaanii jirtu. Obboleetii teenya dhage. Jaarsi kee kun ammaan dura siiqeeti siiqe. Sadeeysaa hiikaan tun. Gaafa gartee sii garaa qabu si hiike. Sii garaa qabu keessatti yoonii fi raaja'atu jesi deeffachuu dandeenya. Sii garaa qabu. Dhageeffadhu. Sii garaa qabdu laal amma taree kun tana na hiikeeti eegaa amma tokkoo na deeffata jettu san raaja'atu jechuun hin jiru. intalti dhalaa takka ta garaa qabdu yoo hiikamte deeffachuu dandeessi jaarsi odoo isin garaa qabdu. Dhagay yoo odoonii fi inni raaja'atu je'een deeffatiin intalti tuni deeyse iddaan dhume. Yoo hiikkaan tuni gaalammeeysaa takka hawuu tokkeeysaa akka duraan jenne san taate mahrii haarayaa fi niqa haarayaan fuudha duuba. Walumaa galatti walii galatti wanni gartee hiikkaan amma ati himtu kuni sadii dhayxe ta inni hin abalun dubbisin siin jiru kanaa wajjin. Duuba tanaaf yoo sadii taate wannummaan maqaa dhawanii niqaa haarayaa fi mahrii ja'an hin jirtu. Yoo hiikkaan tee waliigala lamuma taate ta boodaa tanaa wajjin ati wanni sitti dhaammannu dhageeffadhu yaa gabriitti rabbi qabriitiin gurgurin. karaa warra keeysanii qaceeli. Abbaa keetii yoon jiraanne adeera kee obboleeyyin kee wajjin jaarsa kee kanaas dhiyeessi. Akkaataa gartee walitti wal hiitan yeroo hanga inni siiqu sin dhoysin akkan dubbii teetirra argutti hoggaa waa'aare cufaahu an akkanaan jaa siiqee humanaan ja'an tun hiikkaan teetun heddummattee jirti. Tanaaf jecha gurbaan kun dhihaatee nama akka jaarsaa nama caalimaa tokko siyaamtanii waan inni ji'u irratti yoo namni kuni bar odoo nama rabbi sodaatee diin beeku tahe yoo abalu dubbiftee kana jechuu kana hiikkatti feetimu sodaachisuu san ifti feete jillee ni gaafatan namni rabbiin sodaanne akkam jettee dhugoomsitame jecha isaa akkatti dhugoomsitu suma ta wajjin jirtuu beeka garuu kuma ammas hin jennutti dubbiin waan murtii gartee siif kennamtuu mi kophaa keeti durbaan gartee ammaan tana siiqee amman duraas sii garaa qabdu siiqe ammallee tarraa booda amata amman duraas amata gartee sideeffate kanaaf dubbiin teetuni bakka caalimni tokko jirutti bakka inni jirutti dubbiin teessan laalamtee yoo gartee ka araara qabaattu taate mahari haarayaaf ni ka haarayaan seerumsiisaniif yoo ammoo dubbiin takwaa takka illee araara hin qabaanne ka namtichi hundiin itti katabatu taate akka gartee isaanii irratti qurxii beekee eh, si- si- eh, si biraa deemu eh, hiikamtee ka if beeku kana dhaamsii dhaamna ati immoo gartee duniyaa fi akhirattiis waan sii faayidaa qabu rabbiin faagarre siyaa kaa'u sin jenna. Eh, Gaafiin tuni gaafii warra gartee karaa akkuma ammaan dura jennetti eh, karaa DHL'tiin kophaa dhufte hatattamaan eh, akka fatwaati. Ani ani Sacuudii keessaan jiraa jettee obboliitiin teenyituun. Dhaggeeffadha ani biyya Sacuudiitiin jira. Abbaan mana kiyyaa biyya jira. Abbaan mana kiyyaa eh, biyya jira. Lulachuutu lubbuu walii baafna yoo jaalalaa. Hoggaanii fi gartee takka wal dubbifnu iddoo keenyatti hadiis hadii yeroo gabaabdutti haasawa walirraa muruu hin jaalan. Nama hedduu gammachuu haasawni arraanni walitti tolu. Garuu rakkoon bakka tana jirtu taniin anna karaa keessan dhufeef abbaan mana kiyyaa kuni qullaa if dhaabi. Akka dhaha- akka haadhatee garaa baatetti ati jaartii tiyyaa si ilaaluun qabanaan ja'a. Anammoo gama kiyyaa. qaamni kiyya bar kanuma hoggaa gartee kophaa waliin baane san itti qananiitu malee kanin qilleensa gubbaan si ergu kanaa miti ani waa kanattiif hin danda'u sharikaan imootuniif ummanni kuniif hiifuu nama arka ja'anii warri gartee makka imootun jarri nama arka ja'anii duuba tanaaf jecha ani kanan danda'u je'eetiin dida inni waanin an diduuf kun isaan galtu na jibbitii mata jabaattii nan dhageessuu malee tanaafin karaa keessan marxee fadhee dhufee mi abbaan mana kiyyaa kun gartee isaafillee gorsataa anaafillee fakkaatawwan keenyaafillee namuuf qaraatii akka ta'uufiin karaa keessan dhufee dhayeegaa kunoo deebisaan isin eeggachaa jira. Obbaliitii teenyita muslimaa wanni ati beekuu qabdu rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa dhiiraa fi dhalaa uume. Dhalaan dhiiraa fi dhiirti dhalaafi jarri kun lachuu akka gartee isaan lachuu walitti qanani'anii nyaatanii dhuganii sagaraa seenanii bahanii miti halaaliin akka gartee wal fuudhanii ilmoo argatanii cifraa nabii muhammad heddummeessaniif saalli dhiiraa amaanaa rabbiiti bakka if fedhe abbaa fedheef hin kenne jechuu hin danda'u saalli dhalaatiis amaanaa rabbiiti abbaan fedheef hin kennitu numa hin dandeessu. Nam tokko jara hallachuurraa amaanaa rabbii kanatti bakka ifiin fedhe dhaabuu numa hin dandeenye. Karaa rabbiin jaallatuun malee. Eh, Duuba kaatanaaf jecha wanni gartee eh, atiis beekuu qabdu abbaan mana keetitis kakakkee akkana si rakkaa jiru kun beekuu qabu obboleessa keenya qaama jaartii teetii cufa arguu halaalisiif. Jaartiin teelleen si garsiisuu si- si- siif halaali. Garuu wanni asitti isin hubachiifnu laal. Halaal kun kadeeme haraamatti nama geessu. Halaal gariin halaal ta'e haraamatti nama geessa. Mee kamitti ji? Ati ilmoo namaati yaa gabricha rabbii. Ni nyaatta ni dhugda fedhii ni qabda. Hoggaa qaama war- jaartii teetii agartee waan taatu if beekta. Ifirra ficcaanuun keetillee ni mala. jaartiin teetilleen akkasuma waaniin an qabu kana jaartiin tiyyan qabdu jechuun wallaala wallaala oliiti. Jaartiin tee akkuma keetiin nama nyaatu nama dhugu nama fedhii qabu. Nama hoggaa qaama kee arke wanni akkasirraa bahu sadhirraa bahu. Hayame halaal keeysan saniin as garagaltanii yeroo akkasitti fedhinnaan si kaate isittiis kaate booda as deebitanii harka fiitiin akka arabni aadaa sirrii yaaju harka fiitiin bishaan firraa baasuudhaan mala isii fi atiis. Halaal gartee halaalir halaalirraa baqanna odoo jettanu halaal hojjanna odoo jettanu haramis seentan jechuudha. Tanaaf jecha dhaamsi gartee isiniif dhaamu. Wanni isiniif toltu yaanu haga rabbii walitti isin fiduu isinis kaayoo qabaachuu qabdan. Kaayoo qabaachuu qabdan. Kaayoo qabdan irratti yoo intalti ha dhufuu dandeessu taate isin qaceelu. Yoo inni ha dhufuu danda'u ta'e bakka inni bakka gartee isin jirtu dhaqu. Garuu isin eega ala jiraatte. Yoo nama iqaamaa qabdu taates dhayxee jaarsa siidhaa faxarsiisuu dandeessi. Ammoo yoo heeran qabaanne wannummaan isiin alaa gootu hin jirtu rabbii isii uume sodaattee karaa biyya akka qaceeltu. Ammoo waan kana keessatti halaali halaal kana wanni haraam godhe sababaa isaatiin nuti haraam biraa keessa galuutu halaal silaa halaasan nu dura haraamitti galche jechuun isin keessa jiraattu. Karaa kaaniin akkasitti namni tokkoof akkuma gartaa namni tokko yoonii fi haqqi isaan isa qabee haqqi isaan irraa hin baane ni tokko ni miidhama. Lammeessaa wanni aadaa sirrii jedhan harkaan firraa baasuun kun dhukkuba cobxuutii fi dhukkuba adda addaatti hedduu karaa hedduutti miidhama fida. Inumaa warri gartee teekinooloojiidha. Saayinsii Islaamaa fa'aa saayinsiin karaa fayyaa hoggaa ilaalan inumaa namni waan akkanaatti fayyadamu ni maraata jedhe gartee. Waswaasaa itti dhufa jedhu. Lammeessaa namni ammas waan kana aadaa yoo godhate wanni aadaa godhatan kuni maalitti jijjiiramti jedhan gurbaanis dhalaa jibbuu intaltinis dhiira jibbuu karaa kanatti fayyadamanii kunis dhukkuba guddaa maaliif waan rabbiin karaa tolche dhiifne karaan haraamitti jijjiirre tanaaf ciqaaba rabbii nu mudate bakka tana keessatti tanaaf halaal gartee haraamin nama geessu kana irra fagaadha. Lakkoofsa lammeessaadhaa akka jiru. ani gartee biyya alaatiin jira. Obboleessa keenya tokko. Ani biyya alaatiin jira. Biyya keessattiin intala takka jaaladhe. Mee dubbitan dhaggeeffadha. Ani ilma biyyaati. Alaan jira. Intala takka ta biyya jirtuun jaaladhe. Naafi intalti tuni iddoo keenyatti haasawni keenya waa bakka tana dhaabbataan qabu waggaa haasawa seennee salgha. Akkanatti hojii haasawuun keenya kun yeroo dheertu nurraa fudhata waliin turre. ammoo iddoo keenyatti ni kaan hin jiru. Haala amma deemaa jiru kanarratti haasawa gartee shuquluu faayidaa hin qabne kana kan hasharirraa hin baane kan firii hin qabne kana amata shan jirra haala kanarratti. Duuba tanaaf jecha amma bultii ijaarrachuudhaaf illee anillee qophiin qabu isiillee akkasi akkanuma jiraannaa malee. Tanaaf intala tana dhugaa yoo feetan an hedduun itti dhama'ee jira. hedduudhaan qalbiin ti isitti rarraati. Yeroo cufa ijaan arguun fedha. Yeroo cufa dubbisuudhaan fedha. Haa ta'u gaafii tana fakkaattu ammaan dura ergeetiin isin gaafadhee toltunaa yaaddanii irraan dhorkitanii tanaaf jecha gorsa keessan san yaadadheetiin hoggaan tilifoona ol fuudhee isii dubbisuu ka'e tilifoona ofirraa lafa kaa'e. Akkasuma wajjiin qalbiin tiyyaa isitti hidha. Mee maal ta'uun naa wayyaa hanga furmaanni kun dhufu hanga wal fuunu haaluma kanatti yoo deemne akkamii yaa obboleessa kiyya dhagee uummata akkasiin jenna arra deebii isaanitti gabaabdu dubbiin duraan dhumte rabbiin akkiyu innamaa yatadakkaru ulul albaab namni gorsi fayyadu nama sammuu qabu namni gorsi fayyadu nama lubbuusaa harkaa qabu namni gartee gorsaan gorsaa fudhatu nama sodaa rabbii qabu تناف ربين بكبرات كمجي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نمني قرسي دابر إسا فيدو نما أقومت إيمان جهن قبو سيقالي تناف جيتشو بلاي سخين أما اندورا سيقرسينيت وان كان الرقاب سنجن أتلي وان كان الرتفرت مرتيسيت أكما هقادو بسو فيتو سيادتك تليفون قيسو واني أما نتسيف يامنو وهما لما قفا لقمان yoo rabbii kee ka sodaattu taate dhugumaan intala tana fuudhaaf hin deema ka jettu taate intala takka waa ama shan namin haasayisu namnummaan fayyaa qabu tokko intaltinuu tasi daraniiti ta jiruusii gubdee ati ilma dhiiraati gartee amata dhibbatti illee ni dhalta isiin ammoo yeroon sii itti deemti tasi wajjiin haasawa kana dheereessitunis rabbi isii uume haa sodaattu ati wanni siin jennu dhugumaa yoo ka fuudhuu adeemtu taate intala tana ni kuma godhu feetu amata kudhan ta'a waliin ni kuma godhu sigalee ni haa keena irratti rabbiin duuba haasawa shayxaana kee hagartee sa'aa shan sa'aa afur sa'aa sadii haasoytan badiidha rabbiin dhiifama sii godha haasawni kee haasawa bu'aan qabne haasawni amat tokko keessatti bu'aan fidin kabaatii jaha keessatti bu'aan fidin ka aman shan keessatti guyyuma guyyaadhaan eega gartee si maraachuu dhukkuba saree dhakaa baanan ta nyaattu hin quufne dhuk- haasawni kee akkasii waan fiduus hin qabu duuba tanaaf jecha obboleessa keenya eh, hadiisa kee haasawa kee gartee dheeraa kana eh, irraa fagaadhu karaa haaliqa keetii deebi ilmoo namaan hidhin rabbi kee sodaadhu obboleettiitii takka waan namni oduu kana yerootti gubee hin jaalattu sanuma irra dhaabii ilaali walaa cufumaahu ka dhiiraatiis ka dhalaatiis karaa gabaabduudhaan rabbiin dandeettii isaatiin bultii haa ijaarsisu warra gartee eh, amriin itti jabaates rabbiin haa laaffisuuf kan addaan fagaattis walitti haa dhiheessu warra gartaa yeroo wali gubu kana akka dhugaa walitti himanii mataa addaan qabatanii nagayatti waliin ja'an rabbiin faagarra isaan isaan haa kaayu وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaallatamaa dooktar lu'aawul islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageenyaan fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة